Sognatini non yacco, o tondukini nu obatto, ayyoo.
Nagaa ooltanii Ayyaa fayyidaa.
ee aan jaallanneedha raadiyoo sagalee Ameerikaarraa.
Ayyee.
Fayyaa keessanii.
Fayyaan kan nu abbaan wadhanii nu balleessanii kun oolettee dheecufti diidii kun cufti doonee nu dhaba'uu jirani. Baqannee ammaan tan kuro gaangoo shaaggarree gaangoo jirra.
Keeniyaa keessa moo?
Ee kuro kalee guyyaa isaa torbirraa dhufe.
Maal arginaan dheessitan?
Wanni fiiru wadhanii kalee isaa torba ammaan tallee nam lamnurraa madeessan.
Har'a moo?
Ee ammaan tan ammaan tan kaatii torboo isaa saddeetirraatti.
Eessatti?
Tokko cabsanii qaaqamee tokko cabsanii tokkuma geessan.
Eessatti?
Qame qame boogaamboo Itoophiyaa keessa. Saraawwiti mangistii takka nu gochi.
Kaleessa fira sin jalaa du'e qabduusin?
Ilaa dhagaa uume eega boorsa kan ta'inaa. Baqattuu taboo kan ta'uu jira ilaa. Naqoo odubbatti odubbatti qabamu sarara guutuu. Yaala.
Ee nagaa ooltanii? Halloo na dhageessaa?
Si dhagaa akkamiti?
Nagumaa jaallanneen jedhamaan VOA'irraa.
Nagaadha galatu waaqa akkamisan?
Nagaa eessa jirtu amma wacatoo jira?
Keeniyaa jirra amma Keeniyaa naannoo seesi jedhamtu jirra. Kaleessa galgala sa'aatii kudhanii tokkoof walakkaa biyyaa ba'an. Sababa uummata kumaan dubosti jedhanii sababa sanii kaleessa sa'aatii torbatti jammartee jechuun nama lubbuun ajjeessisan. Nan uummata wareeddee namni siigaa baasee lookoo xachee gabaabati.
Warra kaleessa du'e kabeertu qabdaa?
Tokko kanu kan coorra jedhama.
Tol.
Inni kan Boorana. Tokko ammoo Maamud jedhanii Guraageedha. Garuu namni du'e namni lubbuudhaan du'e nama kudhani.
Amma iddoo jirtan kanatti nyaata eenyu isinii kenna?
Nyaata bakka uummatumatti akkasumatti gargaarsumaaf nyaata ofii manaa qabatan saniin nu gargaararan. Anin barattu waggaa lammaffaati.
Eessa?
Yuunivarsiitii Rifti Vaalii Dinquu Dayyaasaati.
Kamoyyaalee?
Ee Ee wajjin ni dheessitere?
kalee warra maatii gula baqadheef. Amma maatii koo wajjin jira.
Maatii moftuu akka jirtanitti deemtanii?
Sodaa keessa dabarree ilaa mana seentee akka billaacha wayii ajjeessu akkasiin nu rukutaa turte.
Mhm.
Barri fakkaate.
Ee, kan man kee jirullee alga jalaa fuudhaa, kan qa'ee kee jirullee qa'ee kee fiigaa Mhm.
akkasitti. Ga'ee bakka mana yaala kan namni itti jirutti bakka sanillee itti ilaa nama ajjeesse turte.
Amma maalirra ciistu maal faa nyaattu?
Waan nyaatan hagammaa wanti nu gargaaran hin jiru. Qarshiin asiillee bakka nu dhufnetti qarshiilleen hin dalagdu. Achi booda bakka booranum jiru taa'ee nyaata isaaniitiin nu gargaaru jira. Namni akka jiruun gimmaashi mana barumsaa bulee gimmaashi nama beeku firi isaanii birbulee kaan akka jiruun bakka adiraasha wayii bananii man barumsaa achi eebbunan.
Namni immoo dhufaa jira har'a?
Hadda qaraa seenneen baqatanii jiran sanillee.
Dhufaa jiru.
Ee, Haga kumaan dubartiin gadi lakkisuutti yoomillee bakka sanitti hin deebinu abdii guddaa qabna san. Yoo isin nu gargaaruu baattan illee bakka jirrutti doone doone jiraanne jiraanne duunis ta'e jiraanne ta'e bakka.
Ijoollee xixiqqoon faa dubartoonni faa baay'eedha lafati jirtu.
Ijoolleen dubraallee baay'ee jira. Sulleen moodeesii barbaaddi namamma rakkoo jiru jira. Daa'imillee aanan fedha aanan simbirriin keessannoo jattinani akkaan ittiin jiraachuu jirru nuumaaf rabbi qofa beeku. Kanu bishaan dhuganillee hin jiru. Bishaanilleen hin jiran bishaan takkittiin isaanii hin jira. Haroo qabanillee cufatanii hagammatti hin banan. Warri dhiiraa kaan qawwee qaban achitti tafanii kaan jarri akka jiru hin baqate. Baqadda jedhanii bakka sanirraa hin baqatan. Nagaa miti ammallee kun namni kee jiruyyuun keessa baqatee dhufe yoo dandeessanii humni qabdanii mangisti kan akki isin nurraa buustanii akkas isin gaafata.
Halloo. Na dhageessu?
Ishiin dhagaa hin dhaga maaliti kun?
Ijoollee fudhattanii baatanii isin biyyaa?
Ee ijoollee fudhannee baane ijoollee kiyya kudhanii sadii. Amma wanni jiru jirri hin jirtu wanni teegi boruutu kaagari wanni tarki nama namni hin dhaqqabu beekan kennoo maal hojjettu wanni nu hojjennee wanni nu nyaannee dhugnu hin jirtu kumaaf tataa'u jirru.
Namni eessa bule'eedha?
Diiduu kan bulli malee bulla baran dummanaa man biyya kan jala bulli malee gara bulli qabu. har'aan akkasuma biidunguun mala waan guddiin jirtan maal akkasii babbanaa fedhanii waan akkasii babbanuu jiran sulleen nama waliin hin ga'u akkasuma addiitu buluu malee kor dhufeellee waan tokkollee ka dubbatanii nu daraniillee nomaa homan jiran.
Qabeenya keessan mana keessan waan hallee dhiiftanii ma sokkitanii amma?
waan tokko qabannee hin deemne beeke mana akkasuma ka barri nuuf dhaanan yoo barri dhaanan kan atiin maal itti ati dura mantaan bakka jijiitiin sidaan akkasuma anna sun kennan keessa baane man kennallee miisha cufanneen baan.
Dubartoonni baay'eedha ijoolleen baay'eedha amma wal duukaa akka jirtan.
Ee dubartooti baay'ee ijoollee baay'ee Maal nyaatan sagalee?
sagalee waan nyaata hin qabnu bakka akkasuma taa'uu jiru malee homaa waliin nyaanni hin jiru. Reefen teedallee hin hojjettu bakka waan tokkollee wani siin hojjettiin jirtu akkasuma taa'uu jirra reefenlee wabitachuu dadhabne.
Ijoolleen keessan xixinnoodha?
Ee xixiqqoo kan uumalleen kanuma namni ammaan tan daree opereeshin qaba wanni kaan ispitaala baay'eellee cuftii kan uumaan kana bakka cuftii isaatu amma armuu ciisus jira. Nadheen opereeshina ka akkasi ka qaxxalti malee madooleen kaani achuma hagarii dabarsanii fayyadanii hagarii hin dabarsine bakka deemuun dadhabanii sun gaambum jirti.
Namni immoo dhufaa jira har?
Ee hardaallee ammaan tan tokko hafuutu hin jiru bakka cuftii ba'uu jira.
Lafa nagaa oolaa waaqayyo isinii wajjina ta'u.
Amiin amiin isanillee rabbi waliin isan ishee nagaan fuula cufti haa dhaqqabsiise sagal sagaraan irraan rabba fi daru.
Nyaatini nu nyaachifo, otoo dhugini nu obaato, ayyoo.
Itoophiyaa magaalaa Mo'aatee wanta saabarra tiraa godhanne. Kalee lafuma nagaa waraan mootummaa makalaakaan dhufaa kan namatti galanii namoota keenya muraa fixani. Sababii kennan hin jiru wanni nu dhabeenya illee hin jiru lafti akkuma duriin nagaa haa ammallee hiriira nagaa hin jiru mormiin tokkollee hin jiru jeequmsi illee hin jiru wanni mallattoo addaa jeequmsa akkasiitiin sadarkaa kana nama gaballee hin jiru waan isaan beekamnii fi ergama isaanii hin jennu malee qalbii jedhanii makaasanii Nama ajjeesan argiteetta ati ija keen.
nama ajjeesanii ija kennan agarreerre sabni waan tokkollee hin jiru isaan isaan qofa beeku malee sabni waan tokkollee hin jiru Uummanni attam ta'e mee haala yeroo sana naannoo sana ture natti himi.
uummanni yeroo sanii hin baqatee isaan akkuma wanni isaan duuba deemaniituma rasaasumaan ukaasanii rasaasumaan balleessanii ummati baqachuu malee isaan humna waraanaa mootummaadha humna waraanaa makalaakaadha makalaakaa biyyattiiti uummatiin baqata isaan duuba deemanii ajjeesanii Ni reeffallee nama harkan tokko dhaqanii galanii jiranii.
Eessatti kaan bitti baay'atanii nama afuriiti ammallee eenyummaa isaanii hin beekamne argiteetta yeroo isaan fuudhanii deeman.
fuudha manaa keessa ilaaluu jira irraa nama dhowwan.
Karaa foddaa yeroo ilaaltan reeffa nama afurii hospitaalatu hin ta'in gara mooraatti geessanii gara mooraatti geeffatanii warra kaan kan hospitaalatti geesse eenyu?
ambulaansii yeroo emerjensii hospitaala Warri emerjensii hospitaala ambulaansiin ittuu hin dhufinii reeffa warra nama afurii kan fuudhan isaan.
isaan hin jarreeyyuu isaan hin jarre warri sun yeroo makalaakaatiin fudhatee galee malee Ee.
isaan hin naqabneeyyuu dhufee jalqaba isaan gara yaalatti geeffamee gatanii dhiigi keessa dhumatee karaa gubbaa cicciisanii tugeessa kan turan warra doktoroota illee namatti dhiyeessanii irraa nama ari'aa turanii akkasiin uummanni laftillee adii jirti akkasiin dhiigi beeka du'an malee jira yeroodha fedhee yaaliin akkakamaa tokko godhamee jiraate uummanni kun cibsu laal lubbuun namoota kanaa cibsuu hin darban.
Kanaaf ambulaansiin ittuu hin dhufin dura reeffa nama afurii kan fuudhan.
Ee yeroo ambulaansiin dhiirota fudhatan.
Konkolaataa maaliin fuudhanii deeman?
konkolaatuma isaanii xixiqqaa hiikaa bitama.
E, Gara mooraa isaanii geeffachuu isaanii maalitti barte hospitaala yoo geessaniiru ta'ee hoo Silaa hospitaalan geessin hospitaalli tokko kan jiru hospitaalli moolee tokko qofa kana jiru kana kaani kan seenaa kaani kan lamaan keessatti hin jiran reefumaa fudhatanii galanii reefu kana dhufu. Malee kan jiran yaa agarree warra du'an ija keenyaan agarree kan jiran kaanii hin jirarree.
karaan itti hospitaala dhaqaniif karaan itti mooraa raayyaatti isaa dhaqan kara tokkorra moo kara adda addaarra.
Karaa adda addaa karaa tokko miti.
Kanaaf gara hospitaalaa isa geessuurra tun ta'in gara mooraa isaanii gara geessuurra ba'anii Ee achirra baanee qabna kanatti ol qabeelan.
sana booda warra hafe ambulaansi dhufee fuudhe.
Ee ambulaansii kaan immoo warra madoole kanaa fi warroota namna ambulaansii dhufee fuudhe.
Warra du'ees.
Ee, Namoota du'an kana keessaa kan beektu Amma- qabdaa?
ee, barsiisaa tamamni nageessoo kan jedhamu godina Arsii Bahaa Qatallaatti amma gaggeeffama. Maddamii booda daaraktarra. Magaalaa keessa Eessa ture inni yeroo isaan isa ajjeesan?
kan gubbaa isaa deemuma waan tokkollee waan inni quba qabu hin jiru. tokkollee jamaal damis jedhanii inillee arifii bihaa magaalaa ajjeeti yeroo ammaa kana isaan reeffa isaanii gara biyya dheeta sanitti geeffachuu jiranii Moyyalee keessatti kan gaggeeffame sa'aatii meeqarra akka ta'e yaadatta?
yaadadhaa sa'aatii shanii fi daqiiqaa akka olii jalqabee akka sa'aatii torbaatti kan isaan adeemsisan.
Kana booda isin baqachuun keessan kana booda baqachuun keenya erga isaa dhukaatiin irraa dhaabbatee wabiin tokkolleen jiru warra kudha kumaa kan fudhatu dhukaa kanamatti bananii sanii dhufee nama tasgabbeessalleen jiru nuti jiraa kan jiru erga dhukaatti dhaabatee baqanne.
nama baay'eedha isin warri baqattan yookiin dheessitan.
Baay'eedha baay'ee lakkoofsaan qabu warra lakka malee dhufuu jiranii haa ammaa soddaan tuluun yaa'ina jira.
Dhiira qofaadha moo dubartoonni ijoolleen keessa jiru?
Ijoollee xiqqoo jira, inni nama guddaa jira, jaarollee jira, uffa jira, kan harma hodhu jira. Namni guddoo wal keessa jira baay'eedha akka malee.
Lafuma deemtu moo?
Ee lafa lafuma deemnee fagoo miti dhiyeenya qaba magaalattii ta'etti dhaabatee jira akkasuma fagoo miti jiruma kan jaana karaa jalaatiin.
Kanaaf moyaalee keeniyaa keessa jirtu.
Moyaalee keenya keessa jira. Nyaata dhimmatuma jiraattota keenyaatiin dhisimatee akka ammaa isaan amaan jiraanna.
Raayyaa ittisaa daangaa ce'een dhufa jettanii yaaddoftu?
Iyya yaadamna, iyya yaadamna.
Nyaatini nu nyaachifoo, otoo dhugiini nu obaatoo, ayyoo.